Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radiyo yanyu radiyo Ijwi ry'Amerika mukurikira kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda ku mirongo migufi shoti wevuzi mu burundi no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no ku rubuga rwacu rwa fesibuke ari rwo voa radiyo yacu mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya imeri ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu ikaze mwese kuri radiyo yanyu mukanyero ni ikiganiro muri isanga twageneye abagore n'abakobwa buri wa gatanu nshuti mwese muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi ikaze abanywanyi b'ijwi ry'amerika mu kiganiro muri isanga ikiganiro mutegurirwa na radiyo yanyu ijwi ry'amerika buri munsi mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi ya short waves ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu hakadomo radiyo yacu voa akadomo com no ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu abadashobora kudukurikira kuri fm mu burundi tubibutse ko mudukurikira ku mirongo migufi ya short waves mu gitondo no guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri na gatanu na metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwadukurikira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri naho ku mugoroba mwadukurikira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na gatanu nk'uko nari nabivuze rero mu kanya mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ku wa gatanu umwanya twahariye abakobwa abagore abari abigeme n'abakenyezi turaganira ku mibereho y'abagore n'abakobwa nk'impunzi mu bihugu by'amahanga cyane cyane mu nkambi zitandukanye muduhere telefone zanyu nk'uko bisanzwe tubahamagare tubahe ijambo muduhe ayo makuru ku buryo babayeho n'icyo mwumva cyakorwa kugira ngo iyo mibereho izabashe guhinduka ikaze mwese rero cyane cyane mwe abigeme n'abakenyezi twongeye kubasaba uruhare rwanyu mu kiganiro by'umwihariko icyo kuwa gatanu umwanya twabageneye ku itariki ya gatatu ku wa gatatu w'iki cyumweru mubabarire tariki makumyabiri kwezi kwa gatandatu amahanga yizihije umunsi wahariwe impunzi ku isi uwo munsi wageze impunzi zikomeje kuba nyinshi ku isi ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr ritangaza ko abantu miliyoni mirongo itandatu n'eshanu n'ibihumbi magana atandatu ku isi bavuye mu byabo mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi bitewe n'intambara ubwicanyi no gutotezwa ku birebana n'uburundi hcr imenyesha ko ishingiye ku mibare yo mu mpera z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka hari abarundi barenga ibihumbi magana ane bahunze igihugu muri iki cyumweru twibanze ku mpunzi uyu munsi nabwo muri kiganiro muri isanga turabigarukaho tureba hanini ibibazo impunzi z'abakobwa abagore n'abigeme ndetse n'abakenyezi bahura nabyo ku buryo bw'umwihariko tunarebe icyakorwa nyine kugira ngo izo ngorane zibonerwe umuti twabatumiriye madame jackie jacqueline nduwayezu ashinzwe ingo n'imiryango mu nkambi y'impunzi z'abarundi imahama mu rwanda ni mu karere ka kirehe mu ntara y'uburasirazuba namwe rero aho muri hose mu nkambi zitandukanye cyangwa se abahungutse namwe mukurikira radiyo ijwi ry'amerika mutubwire uko ikibazo cy'impunzi mukibona mutange inama n'ibitekerezo cyangwa se mubaze umutumirwa wacu ntabatindiye rero twakire umutumirwa wacu madame jacqueline nduwayezu amahoro cyane
cyane jackie ku wa gatatu w'iki cyumweru wari umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe impunzi uwo munsi muri make mwawizihije gute aho mu nkambi ya mahama
mbanje kubabwira yuko njejwe ingo n'imiryango muri village imwe mu ma village agize inkambi ya mahama tuyoboranye turi kumwe n'abandi bajejwe ingo n'imiryango hari inzego z'amakaritsiye hakaba n'urwego rw'inkambi Eh, Yeah.
umunsi mukuru rero w'impunzi mu nkambi ya mahama twawizihije eh, kuri uwa wi- wa mirongo ibiri wari umunsi mukuru mwiza cyane udasanzwe twari twawiteguriye kandi wagenze neza Mhm. Ye- eh, ibyo mwari mwarasabye tuvuge mu mwaka ushize hari ukuntu iyo umunsi ubaye w'impunzi ni umunsi ngarukamwaka hari ibyo mugeza ku babakuriye cyangwa se ku bafite n'ubushobozi bwo kubafasha ibyo mwari mwasabye mu mwaka ushize mwizihiza uwo munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi byabonewe ibisubizo ibyo ibyabo byabonewe ibisubizo byaba bingana iki
Eh, turabye ku byo twasabye ku munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku mwaka ushize hariho byinshi byasubijwe hakaba n'ibindi bitarasubizwa ariko biri mu nzira yo gusubizwa nk'uko bagenda babitwizeza mu byasubijwe hariho nko kugerageza guteza imbere guteza imbere impunzi babicishije mu kubatera inkunga mu bikorwa byo kwiteza imbere aho rero ishami rya UNHCR rikaba ryarashoboye kurondera abantu baza gufasha mu bintu byo kwiteza imbere hariho amashirahamwe amwe amwe yahavuye aza mu nkambi abantu barabaha bamwe bamwe barabaha amafaranga bashoboye kwishira mu matsinda Bare- ari mu bucuruzi mu gukora ibyo kudoda ibiki barafasha kugeza aho tubona yuko nyine natwe bitayeho gusubiza ibyo twari twabajije ku mwaka ushize ariko naho biri uko hariho ibyari bitarasubizwa ariko nabyone bavuga yuko biri mu nzira ari nk'ibyo ko bo tushobora kuturonsa amakarata ndangampunzi ibyo nabyo bakaba basubiye kutwizeza yuko ari ibintu bigiye gukorwa vuba amabarura kuko ibarura ryaratanguye mu mpunzi ziri hirya no hino ariko mu nkambi ya mahama ntibyari bwabe ariko nabo bavuze yuko biriko birategurwa bikorwe ku buryo bazoduha natwe ayo makarata Mhm. Jackie utunyuriyemo muri make bimwe mu byabashije gufasha impunzi muhereye ku byo mwari mwasabye mu mwaka ushize ku munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ariko kandi ukatubwira ko hari n'ibindi bitari byabonerwa ibisubizo Ah, nk'ibyo by'agakarita ndangampunzi ni kimwe mu byo mwasabye ibindi mwaba mwarasabye muri uno mwaka ubwo mwizihizaga umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ni nk'ibiki
ibindi twari twarasabye ku mwaka uheze ku mwaka ushize twari twasabye yuko bo eh, urwaruka rwo kwitabwaho bakaronka ingene barukura mu bwigunge gutyo urwaruka rushobore ku kuva mu biyaruyuramutwe kuko byari biteje isibe ego hasheri yarabikoze barubatse ibibuga bitari bike hanyuma barafasha eh, mu kugira ibintu by'imyidagaduro barabazanira ibyuma hariho ama ama YFS bita youth friendly space hakaba n'ama CFS child friendly space rero ibyo bibuga byarubatswe barashoboye kutwubakira amatene ya basket abiri mu byo bari baremeye barazana n'ibikoresho by'umuziki gutyo urwaruka rukagenda ruhurira hamwe bakaganira hagaca haba rero n'ibigo byashoboye gufasha urwaruka kugira ngo rwirinde ikiza c'umugera wa sida hariho za ILS na save the children bagahimiriza urwaruka kwipimisha umugera wa sida noze depistage volontaire ibyo byose byarakozwe turabona yuko ibyo batusezeraniye bariko barabishitsa Ye.
aha hari hanasabwe ibyerekeranye n'ibifungurwa murazi yuko ibifungurwa mu mpunzi bitigera bikwira Mm, byari Ariko byaranagabanutse Eh, ku byo basabye bari bashoboye kubyongerezaho gato n'ubu bakaba batwizeza yuko bishobora kongerwa Eh, turumva yuko n'iby'amashure nyene harabayeho akarusho naho impinga ikiri ndende ibi ibi turaza kuganira ku byerekeranye n'iby'amashuri ibyo bari batwemereye Mhm.
ariko ubu kugeza ubu abanyeshuri barangije segonderi baracafise ingorane z'aho boshobora kwiga kaminuza reka n'urwaruka rwarangije amashure eh, rutigeze rugira shansi yo kwiga ubu niho turiko turasaba yuko hoba amashure y'imyuga kugira ngo urwaruka ha- ntihagire umu- u- urwaruka na rumwe tubona ruriko rurayerera mu mabarabara Mhm.
yego ye none icyo mwashimikiyeho muri uno mwaka musubije amaso inyuma mukareba ibyo bafashije noneho mukareba igishobora kuba cyabafasha cyane muri ibi bihe biri imbere gishobora kuvugurura imibereho y'impunzi mwasabye iki mwumva kizabafasha kurushaho
Eh, ikintu kizadufasha kurushaho ni uko eh, na no mu majambo yagiye avugwa ku munsi w'impunzi yaba uwuhagarariye midimare ariyo leta yaba uwuhagarariye eh, umwungirizi w'uyoboye hsr ku rwego rw'u- rw'igihugu baratwizeje yuko eh, gahunda bafise muri ino minsi ari igwe- gahunda yo gushigikirana gushigikira impunzi kugira ngo zishobore kwisununura mu mibereho yazo yego ibyo barabitwizeje kandi turazi yuko bazobishitsa Eh, turakomeza tubiganireho muri kiganiro turacyafite iminota ihagije nk'uko rero iki kiganiro giha umwanya ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika nagira ngo mbanze ngushimire cyane madame jacqueline nduwayezu kuba udusobanuriye ibyerekeranye n'imibereho y'impunzi mu nkambi ya mahama mu rwanda nagira ngo noneho twakire abakunzi b'ijwi rya amerika nabo nyine batanga inama n'ibitekerezo ndagira ngo mpere kuri sayide sayide uranyumva sayide
ndakumva Eh, urahagana he sayide Alo?
ndi mu rwanda igicumbi muri gicumbi igicumbi mwiriwe mutese
twiriwe neza Mm, ndumva witonze cyane
Eh, mba- nari niryamiye ese ndagukanguye se
oya mbabarire
oya ntabwo nari ndyamiye Eh, nuko wari urimo gutangira weekend yawe
Eh, Mm, ntacyo bwo ibitekerezo byawe n'inama birakenewe mu kiganiro ubu twihanganire ye nagira ngo nguhe umwanya rero nawe u- ubaze cyangwa se utange inama cyangwa igitekerezo
a- akabazo nari bubaze numvisha asa nkaho yagashubije Mhm.
Mm, urwo rubyiruko ru- rwabasha kubona uko rwiga urubyiruko ruba ruri muri izo mpunzi Mhm. uravuga amashuri amashuri abanza Eh.
ndumva yavugaga ku kibazo kiri kuri kaminuza bagaragaza kutubwira niba mu mashuri abanza ho eh, bimeze neza ndetse ko bifuza n'amashuri y'imyuga Eh, Eh, eh, madame eh, yego murakoze turanabakunda cyane hano mu rwanda igicumbi Eh, natwe turabakunda rwose mukomere cyane kandi ubwo mugire wikendi nziza udusuhurize n'abandi
Eh, kuri twese Eh, jacqueline
sabwe Ye. Uh, Said ati arabaza urubyiruko niba rubasha kwiga mu kanya watubwiraga ko uh, mufite ikibazo cyo kuba abarangije kwiga babona amashuri ya kaminuza ndetse mukaba mukeneye n'ay'imyuga nta kibazo mufite mu byerekeranye n'amashuri abanza amashuri ya pirimeri mu bi- abana biga neza ibikoresho iki wabitubwiraho iki
Eh, burya aye rero eh, mundamukirize sayidi sayidi eh, yambu cyane Ni- arakoze cyane kubaza icyo kibazo twebwe ngaha mu nkambi ya mahama nta ngorane n'imwe dufise mu byerekeranye n'amashuri yisumbuye kubera hsr yarashoboye gufatanya na leta barubaka amashuri menshi akwiye ya impunzi zigamwo zigahuriramwo n'abana b'abanyarwanda rero iz- eh, ku byerekeranye n'amashuri twebwe ibikoresho barabitanga nta mwana n'umwe atiga hanyuma biri ku buntu iniforume barabaha ibyo gu- amakaye amakaramu ibyo kuyatwaramo noneho bakanadufasha abana bari ku ishure ntibasamara ntibasonzerayo barabagaburira barabafungurira ubuyi abari muri sogondere nabo barafungurira ibifungurwa kugira ngo ntiba- ntibaze barajuragirika baza mu nkambi saa sita kuko harimwo abana benshi usanga ari abana bizananye batagira ububatekera ibifungurwa ico hcr yaragikemuye gusa hariho amaorientation ingorane ziba iyo hageze ku maorientation harya umwana ahejeje tronkome Mm.
ugasanga umwana araronsa amanota meza cane bamworiyanse noneho ku ishure ifise uburaro ico gihe rero hari igihe hari ibibazo hcr ihora ifata bake bake bake cane baba ba mbere hariho n'abandi baca bafatwa n'umubyeyi eh, maison shalome aho rero maison shalome abifashe ikabasomesha gutyo urabona yaradufashije na- iratwara n'ibitigiri bikeyi by'abahejeje sogondere bari arashobora kubasomesha muri za kaminuza Eh, uwo ni magi Ariko- barankitse
Eh, ariko kuri primaire sogondere nta mwana n'umwe atiga bose bariga kandi biga neza Mhm. hari aho wari uvuze uti abana baje bizanye batari kumwe n'ababyeyi nubwo turimo kuvuga ku kibazo cy'impunzi muri rusange ariko twavuga by'umwihariko no ku bakobwa nk'abana b'abakobwa batari kumwe n'ababyeyi n'umwana uri kumwe n'ababyeyi hari igihe usanga hari ibibazo nk'ibyo mwavugaga ko hari abajyaga mu biyayuramutwe ari byo biyobyabwenge mu kinyarwanda abana b'aba- b'abakobwa cyane cyane cyangwa se n'abandi bari bonyine badafite ababyeyi bo babayeho gute nk'ubwo ninde ubatekera baba ukwabo kwa bonyine bafite imiryango yabakiriye byifashe gute
abana b'abakobwa bizananye barafite barafise ikibazo cane c'ingene babaho ugaca usanga nk'umwana w'umukobwa yizananye urumva niwe mwana aba yicunga niwe mwana yiha uburere niwe mwana aba nyene a- afata ingingo ku buzima bwiwe ku kugena aza kubaho ugaca usanga rero birabacanga hariho abana b'abakobwa benshi bizananye wasanga batwaye izinda z'indaro kubera nyene atawuriho avuga ati yamami kandi noneho n'umwana yazananye n'ababyeyi aragira ibibazo ukabona nyene ko agize ibibazo mu nkambi nketse umwana yizananye hari abo bashukisha utuntu kubera baba bakenye ukasanga ntashobora kuronka aho akura urukwe- ikamba mbiri ntashobora kuronka aho akura amavuta yo kwisiga umuntu amuhaye utwo akajana n'uwo rero baraheba n'amashure bamwe bamwe naho benshi bariko barabivamo kubera ubu uya abantu bose bariko baragerageza yego ura- urumva nyene yuko n'ikibazo ku byerekeranye n'imibereho ntibagira ntibagira umuntu aba abari iruhande noneho n'imibereho yo mu nkambi usanga inagoye ariko buriko biratorerwa inyishu bimwe bimwe
ye twakire na eri eri urahaganaye Awi. Maze urahaganaye
eh, nk'ibisanzwe nditura hano mu giterane niho ndabatera kamundi ye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, muri rusange ni inkonyi nk'inyunganizi kuko numvise ibikorwa mvuga ni byiza cyane ariko rero bye ibyo nashaka kwibandaho novuga noshaka kumaze se nkamuha ko nyunganizi birakunda kugaragaza na hano duherereye ni hasa mu nkambi ibitigiri by'abakobwa birakunda guheba amashuri cyane kandi icyo tumaze kubona muri izi turimo abakobwa batwara abantu banaciye n'ubwenge rwose no mu mashuri turimo biribonekeza rwose nabona cyane muhazi yuko naho icyo kibazo yuko iyo mu nkambi bakibona ko abigeme ari bo baha amashuri gusa n'icyo waba ushobora kuba ugomba bashobore kubahimiriza rwose babandanye amashuri nibwo turabona yuko bobo iyo bariko mu mashuri yabo ibibazo bagenda bagira barashukwa rwose abahungu niyo bashutse bakunda gushukwa n'ibibazo eh, byo guhiga nk'amafaranga ariko ibitigiri byabo ntibikunda kwigaragaza ko bahera rwose nk'abakobwa bashanda mu bagize ko baba bama bafata nk'umwanya bagasigazayo abo bigeme kuko mbona amenyo niba bakunda gufatwa mu- gushishikwa n'icyo kibazo cyo guhera amashuri niyo wumva ko bari basanzwe bafatwa kimwe n'abandi ba abana bahoze bakaba bafashwa nase ariko ibiti izuba bikaguma biba byinshi byo kubura amashuri yuko baba bafata umwanya bakabereka akamaro k'ishuri
eri uri mu nkambi nawe
mwakira sindi mu nkambi ariko nanjye aho mperereye ndabona rwose yuko abakobwa bakunda guheba amashuri rwose
mwebwe aho uri wowe abakobwa baheba amashuri kubera iki
abo akenshi abakobwa ikintu gikunda gutunga ku mashuri abenshi dukunda gusanga batewe nk'inda abandi nabo bagira nk'uko ugasanga ababyeyi babo barabakwe mu mashuri bavuga ko amashuri y'abakobwa amenga nta hantu ashobora kuba azobageza ariko tugerageje kuraba neza turabona yuko abakobwa bari basanzwe baciye ubwenge kuko njyewe ntazi nk'akarorero nsanzwe na kimwe mwenda umunyeshuri ariko ndabona no mu ishuri abo twigana ko baba baciye ubwenge ariko urabye nk'abo muba mwatangwanye mu ishuri uza gusanga ugiye kugera aho uza guheza atari abakobwa mwatangwanye mu kiri kumwe babaye benshi babaye nka babiri usanga ni ikintu gitangaje rwose
kiratangaje ariko kandi kiranababaje kuba umuntu afite ubushobozi ariko kandi ntabashe kubukoresha ah, agatakaza amashuri nk'uko nguko ni ikintu gi- giteye agahinda twizere ko kizakemuka Mm. jacqueline eri Okay.
eri ati ikibazo cyo guheba amashuri hari ikintu mwaba murimo gukora kugira ngo musobanurire abakobwa abo bigeme akamaro k'amashuri
Eh, arakoze eliya Ege- eh, twebwe turafise natwe ico dukora nko ku bajejwe ivy'ingo n'imiryango turaganira n'ab- n'abakobwa tugahurira hariho eh, tugoroba tu- imigoroba y'ababyeyi tugahura tukaganira Eh, nk'uko abivuze abakobwa baheba ishure ni benshi cane abatwara amada ni benshi cane urabona ngaha turi mu buhungiro tugenda tubasigurira igituma abakobwa baheba amashuri ku bwinshi ngaha mu nkambi burya aye hariho ikintu kinini duhunze twatakaje twaratakaje umuco w'ikirundi kandi kubera umuntu atakiri mu muryango umukobwa atakiba ku mutumba yabako ka- n'uku kuntu tubana twegeranye cyane umwana agiye ntawumenya aharoye kera umwana agiye baravuga bati umwana wo kwa naka aciye ngaha arajabutse ararenze hakurya ariko ngaha aye si uko bikiri umwana arenganye ntawugarura twebwe tugenda twigishanya twebwe abakuru ababyeyi yuko umwana wese twomuraba nk'uwacu agiye gu- guhuba tukagira tuti oya si uku bigenda uku nabo nyene turahurira mu manama tukagenda tubahanura ikindi barashoboye gufata urwaruka rwigi- ruhanura abandi urwaruka rw'intangarugero abana b'akarorero bashobora gu- guhuza barahanurana n'abandi bagahurira ahantu bagahanurana ku buryo ngaha mu nkambi hariho n'abaperedikateri abaperedikateri ni abana b'aba- abahungu b'abajene n'abakobwa b'abajene bakiri bato bagenda mu migwi igenda ihanura yigisha ibya sida yigisha iby'imibereho hanyuma ibindi nabyo tubicisha mu nkinamico turagira ama- amakampanye yo ku yo guhanura abigeme tugafata nk'i- nk'ijambo rimwe ngenderwa ko muri iyo ndwi ari ukuvuga nk'ubu ngo twirinde gutwara inda tukiri abana kuko urabona hariho abatwara inda bafise imyaka iri munsi ya cumi n'umunani hariho ngaha n'abafise imyaka cumi n'itatu cumi n'ine ubu ba- bafise inda rero tu- tukagira iyo kampanye bakabicisha mu nkinamico mu ma mu mu mbyino mu masikece gutyo oye bikagira ico bifashije hariho n'abantu bitanga bakagenda bahanura bahanura urwaruka natwe iyo dukoze amanama yo mu buyobozi tura baratushishikariza cyane kwita ku mwana umwana wese tumufate nk'uwacu kuko umwana ni uw'igihugu umwana ni uw'uburundi uwo mwana w'umwigeme atize nitwe duhomba dutegerezwa rero kumwereka agaciro k'umukobwa yize yego ibyo turabikora ku munsi ku munsi kandi biraturaje ishinga Mhm. Eh, Mm.
twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyo ku wa gatanu aho twibanda cyane ku bari n'abategarugori tukaba twagarutse ku kibazo cy'impunzi cyane cyane iz'abakobwa n'abagore eh, cyane tureba ibibazo bahura nabyo n'uburyo bashobora kubibonera umuti nagira ngo twakire noneho bagwa neza uranyumva mwiriwe neza urahagana he niko kurimo kuvugira kure ko tutakumva Eh, washyize kuri kuri sipika ariko birimo kuvuga nabi yego
muranyumva Turaku- turakumva ariko noneho urimo kutumena amatwi
nabikuyemo ye ni uko urakoze ye noneho nge- ngewe navuga nti Mm, nyine mu nzu aho ziri nda- zimwe na zimwe numva zimeze neza mm,
kandi nanone nkashishikariza aba- abandi baturage basanzwe mhm.
kubana nazo neza cyane kuko nabona ni ibiremwa muntu nkatwe twese
Mhm.
noneho aho batabashije nyine hari iyo utamenyereye agace wa- wavukiyemo hari ukuntu ubuzima bubanza kukugora natwe tukajya tubafasha bakabaho neza Mhm.
na leta nabo ikabona aho ihera ibunganira ariko natwe twagize ubufasha tubanza gushyiramo Yego.
noneho nabwira nti murakoze munsurize abakiriya banjye bose bari hano harimo nshimiye n'abandi bose Eh, urakoze cyane twizeye ko babyumvise hanyuma ubwo mugire wikendi nziza
yego namwe n'uruhu rw'inda ndabakunda cyane Eh, ni ruhu rwinda mbese nagira ngo nibagwa neza
iryo ni iryo ryanjye risanzwe ku bundi nkunda gukoresha ruhu rw'inda Eh, ruhu rwinda twari turimenyereye
Ah, Eh, nuko ukomere cyane
yego namwe mukomeze Eh, jacqueline hari icyo wavuga ku byo ruhu rw'in- ruhu rw'inda cyangwa bagwa neza avuze
Eh, eh, icyo avuze umundamukirize aravuze neza cyane aravuze ku byerekeranye umubano mwiza utegerezwa kuba hagati y'impunzi n'abo baturanye ni ukuvuga abatari impunzi bari iruhande kuko hategerezwa kuba ubufatanye kugira ngo imibereho igende neza twebwe rero ngaha aye mu nkambi ya mahama ibyo twarabitanguye Mhm.
si bishasha Eh, twebwe turamaze hafi eh, umwaka n'inusu birenga abaturage b'abanyarwanda turahurira mu ma- mu manama tukavugana ibi- ku bibazo nk'impunzi zishobora guteza iwabo nabo tukababwira ingene dutegerezwa kubana neza noneho na hasere ica irabidufashamwo reka be na midimare ku buryo eh, twebwe n'ubu uye ni uko eh, umunsi mu- ku munsi mukuru w'impunzi baragaragaje aba- abaturage b'abanyarwanda Mm.
baraje gufashanya natwe kwizihiza uwo munsi barazana na- n- barabyina ibintu biryoshye cyane byerekeranye n'uyu munsi Mhm.
Eh, turahurira muri za siporo turahurira mu bintu byinshi n'imiganda turayihuriramwo Mhm.
dukunze no kugenda mu giturage gusanura amazu y'abacikacumu canke y'abaturage ameze nabi nabo bakaza kudufasha mu miganda ngaha mu nkambi ku ku gusanasana amazu y'aba- y'abakecuru Mhm.
ba- bakuze urumva twebwe twarabitanguye ku buryo no ku byo byerekeranye no kwa muganga abaturage duturanye baza kwivuza mu nkambi bakaronka serivisi nk'izo twebwe turonka duhurira ku bintu byinshi n'iyo habaye imanza abayobozi baho baba bari mu nkambi natwe ba- bakoze urubanza ubwo tuba turi mu nkambi mbere no mu cunamo twarafadikanije twaragiye iwabo turabafata mu mugongo turamenya amateka yabo twebwe tubanye- duturanye neza cyane n'iyo hagize icononekara mu kugi- ibibazo tubikemurira hamwe Mhm. Oya, nibyo Eh.
rwose nta n'uwakwirengagiza ibibazo by'impunzi kuko iby'isi ngo ni gatebe gatoki ntawe umenya ejo aho azaba ari utari impunzi uyu munsi ejo ashobora kuba impunzi tumu- tumubarira nuko eh, aba impunzi ziri ngaha mu nkambi zirafise abavandimwe b'abanyarwanda bakabaha aho ba- bashobora kurima hanyuma bakimbura neza bakamererwa neza Mhm.
ugasanga nabone barafise utuntu baza gusumira mu nkambi Mhm.
Eka- nta kintu na ubuzima muri rusange ubuzima turabusangiye kanatsinda urabona turi nka bamwe turi nka bonse rimwe Ngiye mukomereza aho rwose
yego Eh, reka twakire na claude claude
Halo, Ibu Oi.
di Amerika, ye urahaganaye claude
Ngozi, Mm,
eh, ndabana nyine.
wiriwe neza ufite akabazo cyangwa ni intererano Ni intererano, Mhm,
ariko ndahaye nyine kandi n'abantu bariko barumviriza iyi- iyi radiyo Ijwi rya Amerika.
mm, turakumva Eh, Yego. Rero nk'uko umuntu yumva iki kiganiro cyagenewe aba- abagore cyangwa abigeme mu nkambi ku mibereho yabo, ariko mugabo nk'uko umuntu yumva jewe ndi umugabo, ariko mvuga nterera nk'umuntu eh, yabaye mu nkambi akamenya ubuzima eh, bwo mu nkambi muri rusange Mhm, nkamenya kandi n'ubuzima abagore canke abigeme eh, bagira eh, iyo bari mu nkambi by'umwihariko mhm,
iterambere rero notangura eh, kuvuga nuko muri rusange muhene nange mvuge rimwe na rimwe igituma iyo mibereho igendera kituka rimwe na rimwe Eh, icya mbere twavuga muri rusange ni uko ubuzima cyangwa imibereho mu nkambi y'impunzi eh, ntibigira- ntibigira bifata neza muri iyi gihe tugezemo eh, bijyanye n'uko eh, igituma impunzi ziguma zigwira ibibazo bituma impunzi ziguma zi- zigwira ku isi mhm,
bituma amashyirahamwe yitaye ku mpunzi arengerwa kuko n'impunzi nazo nyine zi- zitera eh, ziyongera mm, bigatuma amashyirahamwe afasha impunzi na- nayo arengerwa agatanga ubufasha buke ari naho rero inkomere imibereho ikibandanya ikituka mhm, Eh, aho rero twavuga eh, aho impunzi zakirirwa ni ukuvuga uburaro bukwiye cyangwa n'isa ntibikize amazi adakwiye cyangwa mabi ibyo usangwa ni inkwi zidakwiye cyangwa ntizona ntiziboneke ibyambarwa ku mpunzi bibura ubuvuzi buke cyangwa ubumbure bukene amashuri meza ku bana eh, atuma bamwe banabura n'izina bya neza bagaheba n'amashuri ba bana b'abakobwa twari ko turavuga bigeme mm,
eh, kubura rero ibyo byose kuba n'ubuzi bakora bari mu nkambi ibyo byose rero bigatuma humure eh, wa mugwi twavuga w'abagore n'abigeme mu nkambi usanga imibereho yabo itifashe neza mhm, Eh, ikigira akabintu kerera ni uko eh, ibyo byose eh, ubwo bukene bw'ibyo byose navuze eh, bica biba ingaruka mbi eh, kuri wa mugwi w'abagore cyangwa abakobwa turiko turavuga eh, bica bitosekaza imibereho yabo aho bari mu nkambi mm, abagore n'abigeme rero mu mibereho yabo mu nkambi barahangayikishwa cyane no gutunga imiryango kuko ubiravye abagore canke abamama nibo ba mbere bagira ibibazo iyo babuze eh, rimwe navuga imfungurwa bahereza abana muca mwumva yuko iyo ibyo kurya mu nkambi bikennye bitosekaza na ntabyo kabisa imibereho y'aba- y'abagore mhm, ibyo rero bica bitera nk'umure abamama mu miryango kubaho bihebuye mbega ibyo abana banjye bazogira gute bazofungura iki iyo rero abana bari kubararira nk'umu- nk'umu- nk'umuryango usanga mu nkambi ufite abana benshi kenshi umu- umudamu niwe bahangayika abagore nibo bahangayika cyane bara- baraje isiba no kugira abana babo bategereza kubaho mm. claude Ndabumva yuko- nk'uko ubivuga nk'uko ubivuga biragaragara ko uri umuntu wakurikiranye iki- ibibazo by'impunzi uzi imibereho yazo cyane cyane abagore n'abakobwa uvuze rero ibibazo bahura nabyo nk'impunzi uvuze kuba bahora banahangayitse ah, kubera ibibazo bitandukanye umaze kuvuga ariko se hari nk'icyo wumva cyakorwa kugira ngo byibura ibibazo byose ibibazo bitera ubuhunzi cyangwa se n'iyi mibereho y'impunzi ibe yabonerwa igisubizo
yego cyane ati rero hokorwa iki kugira iyo mibereho ihinduke Eh, mu bisanzwe binago ndaho mu mategeko agena impunzi baravuga gukingira impunzi kugira ngo ariko muri impunzi gukingira impunzi ariko byari bikwiye gukorwa muri rusange no mu buryo bwihariye na cyane cyane kuri ya migwi y'abagore eh, n'abigenzi kubera nibo bahangayika cyane mu mibereho yabo mu makambi atari kugikingira ubwabyo n'ibyabo gusa ahubwo cyangwa kugikingira intambara n'ibindi ahubwo kugikingira aho ndavuga ya migwi nyine ndiko ndavuga ibangamiye cyane mu nkambi kurusha izi- ibindi bigo mu kubarondera ubuzi bagashyiraho ubuzi bumbure bwofasha eh, bakora mu nkambi gutyo eh, bakaronka uburyo buvuye mu byo nyine bobo bakora bakifashisha mu byo bakeneye bakareka kwirirwa bicaye eh, byotuma eh, byotuma bitotekaza imibereho yabo Eh, kubera rero ibyo hari ibintu byemwe ko mwamara akanya ko kuvugira kuri radiyo ry'irya amerika twasaba ibisata eh, bigeza impunzi n'amashyirahamwe asanzwe afasha impunzi gufasha hakaboneka ibigo n'amabuyuri byigisha imyuga ku bigenzi bakagezaho ibigo eh, byigisha imico n'akaranga eh, aho ndavuga bijyanye n'igihugu izo nkombe zaje biturukamo eh, gutanga imfashanyo eh, ku buryo bwihariye ku bigeme mu kubagezaho eh, bya nkenerwa eh, byabo byihariye kuko murangiye abagore n'abigeme n'abantu bakenera ibintu bibafasha eh, abagabo badakenera ibyo rero bakabibagezaho ku rugo- ku rugero rwiza Eh, hobaho kandi gukurikirana na ntaryo eh, no gufasha abigeme nk'uko eh, Jacqueline yabivuze abana bahera mu mashuri abi- aba- abigeme bahera amashuri Eh, hobaho rero kubafasha no kubakurikirana eh, no mu kubaha ibya nkenerwa eh, nabyo nyine byohindura imibereho yabo Eh, hama ikindi naco notorera ni uko nosaba igisata kigiye kwakira no gutahukana impunzi ku isi Eh, tubafasha eh, mu buryo bunyaruka eh, kuri uwo wese yiyumvamo akanabisaba gutahuka kugira ngo ibiti biri mu mu makambi bigabanuke Eh, kuko nabyo ibyo byatuma ihumure eh, imibereho y'abasigaye igenda eh, itera imera neza nagira rero mboneyeho eh, eh, kwihanganisha abagore n'abigeme na cyane cyane b'abarundikazi bari mu mibereho mibi eh, hirya no hino mu makambi mu nkambi z'impunzi Eh, nongera kandi ndabaha eh, n'ihumure eh, ko nkumbure ubuzima buri barimo bubi eh, buzohera Eh, nkumbure kandi nkaca nongera ndabaha ndabatangariza kandi yuko eh, mu miryango baje bavamo nimba gihari wabaza uko byifashe bagataha eh, kuko kugeza ubu eh, imibereho si mibi mu burundi Eh, amahoro n'umutekano birasasagaye hose mu gihugu mu by'ukuri abashiki bacu bumvise imibereho barimo bumva yuko atari myiza cyane baba mu nkambi zitandukanye hirya no hino mu gihugu rero nicyo Ye- kirindiro noterera ndagushimiye cyane claude ubwo mukomere aho ngaho iwanyu ingozi
yego murakoze Eh, reka ubwo tu mu kanya turakomeza ndongera nk'ijambo jacqueline hanyuma agira icyo avuga ku byo claude ah, amaze gutangaho inama ndetse n'impungenge kuri iki kibazo cy'impunzi
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana saa cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga madame jacqueline nduwayezu nagira ngo nongere mbagarukeho Uh, claude yavuze ibintu byinshi ariko ubwo muravuga muri makeya uko mwakiriye igitekerezo cye
Eh, yakoze cyane claude ku- kutwunganira atubwira ku byerekeye icyituka ry'imibereho y'abagore yongera atwereka ingorane umukenyezi agira mu rugo iyo ibintu byose biraba umugore kandi noneho nk'uko tubizi hajya umwana ni nyina iyo umugore abonye ibintu bidakwiye mu rugo niwe atuma umutwe niwe yembemba araba ati mbega abana ndabaryamika gute mbega umwana ko atagira udukambamira ajana ku ishuri bigenda gute mbega ko atamavuta nsiga abana ndabigenza gute rero yakoze cyane ndamubwira rero ku byerekeranye n'iby'imibereho yavuze ikibitera ahanini yerekanye ubukene ariko nagomba no kumwereka yuko hariho n'icyituka ry'imi- ry'umuco w'ikirundi Eh, kubera iryo tituka ubwa mbere na mbere nashaka kumwereka umugore w'umurundikazi ingene ameze iwacu akiri mu rugo rwiwe Eh, tutabyirengagije yuko umugore w'umurundikazi yabyuka agakubura urugo rwiwe agateka agakora ibikorwa byose umunsi wose akirirwa arakora hanyuma rero umwana nawe akaba yari afite akazi ko kwiga avuye ku ishuri ariyo nyana akayahirira ubwatsi ariyo mpene akayiturutsa ari iki umuntu wese mu muryango mu burundi yaba ari mu bikorwa none ubu rero byarahindutse bariya bagore birirwa bicaye imbere y'inzu benshi ibice nka mirongo umunani ku ijana by'abakenyezi bari ngaha mu nkambi iwabo barabira imizi wa mugore yahora arengana isuka ku irembo akaja kurima ubu yirirwa yicaye imbere y'inzu yicaranye n'umugore atari n'uwo mu ntara yiwe adafise n'imico imwe bavangavanze ku buryo usanga bagenda barandukizanya n'ingeso bongera bigira hamwe mu mu marigara ingene bova mu mu bukene ugaca usanga hariho abahisemwo uburaya abandi barabaye nk'aba- nk'abasuma abandi baragize gute rero burya aye ubuzima bw'aha mu nkambi kugira umuntu aronke twose biragoye nk'uko claude abibona kandi yabonye ingene i- inyishu yo kuri ibyo bibazo yogenda twebwe ngaha mu nkambi ya mahama kubera n'abakenye nuko nyine abakenyezi ari benshi ariko bagerageza kubashyira mu matsinda no kubigisha imyuga nk'ubu nagomba mbwire claude yuko hariho abapfasoni bize ku- gushona kubarira abapfasoni bararangije kugeza n'aho iyo hageze gushona amayiniforume y'abanyeshuri baja ku ishure hcr igaruka ikavuga ati dushorera ba bandi twigisha hariho ikigo c'abakenyezi cubatswe ico kigo rero nico eh, ba- bigishirizamwo n'imyuga hariho nk'abapfasoni bize ibintu byo ku byo kujisha kujisha ibiseke inkoko ibintu byinshi mbere bakanabishora n'ingenzi zije zikagura zikabona yuko abarundi kazi bakora ibintu byiza cyane hariho n'amashyirahamwe y'abakenyezi bagenda bafata mu mugongo ukabona nyine yuko bafite ishaka ryo gukura umugore mu bukene n'ubu uye yari- yari iyo ntumbero eh, baduhaye muri muri runo rubanza rwo kwizihiza umunsi wahariwe impunzi ku isi bavuze bati tu- dutegerezwa kugira ubufatanye leta hcr abaterankunga bose kugira bahindure imibereho y'impunzi ikintu cyose rero kije ku mpunzi ngaha mu nkambi ya mahama bari abagore barabitaho kusumba n'abandi uravye n'inyigisho babaha muri ibi na biriya nta na hamwe usanga umugore akumiriwe gusa intambamyi ihari ni uko abagore benshi usanga hariho eh, nabone bari mu- mu migwi usanga hariho nk'icyiciro cy'aba- cy'aba- cy'abagore batigeze baca mu ishuri barabigisha iyo myuga bakabigisha iyi. hariho nk'in- nk'ingorane zijyanye n'abagore bizananye abagore bizananye iyo batari kumwe n'abagabo bobo biri ni bibi gusumba kuko bobo eh, ntawe bagira baganyira barihara bakiyambara nta kintu na kimwe ntibagira uwo bahamagara ati mbega we wodufasha iki ariko nahone kuri abo bagore bizanye baragerageza kuraba imigambi yo kwiteza imbere babashiramwo hakaba amashyirahamwe abafasha mm, kubaronsa utuntu tumwe tumwe badahaye aban- iyindi migwi y'abagore abaga- biciye nko muri za karitasi eh, za- za save the children bagaheza bagafasha abo bagore cyane cyane ikigoye babafasha cyane ni ukugerageza kubashyira ahabona bave mu bwigunge kuko umugore yigunze araterwa bakaja hamwe n'abandi akamenya ingene ashobora kwiteza imbere abicishije mu biganiro no kuyaga n'abandi n'ingene yo- bobatera inkunga rero urumva ikintu yavuze rero gihambaye eh, arico ntabona ingene nomuha igisubizo aravuga ati burya barakwiye kuraba ingene impunzi zogabanuka bagashiraho ngira ngo umugambi w'ingene bohungura impunzi kugira ngo zigabanuke izisigaye zibone imibereho igize i- isanzwe mu bisanzwe ntacu nabimubwira ko kinini ariko namubwira yuko impunzi eh, claude abimenye ko impunzi ntawe uzihungura mu bisanzwe impunzi niyo yihungura ikongera igahungurwa n'igihugu yahunze ivamo iyo igihugu yahunze kiva avamwo hariyo umutekano hariyo byangombwa kugira ngo abeho neza atekaniwe ata- atakimwirukanza nta nkeka ko umuntu atosubira mu gihugu ko nta n'umwe anezerewe no kuba ari mu buhungiro hanyuma impunzi irihungura kuko aravuga ati jewe ndabya ibi n'ibi harageze yuko jewe nsubira mu gihugu canje c'amavukiro ubwo rero ni- ico gihe nicagera bizoshika abantu bahunguke hanyuma rero bamaze guhunguka ingorane zigabanuke Mm, Hakaba nagira rero ngo n'abandi bapfasoni bize Mm.
bari ngaha mu buhungiro bafise amashure ya yisumbuye amashure ya kaminuza bobo bari n'ingorane zidasanzwe na claude aca yumva nk'umupfasoni yamenyereye gukora gukorera amafaranga ari nk'umukozi wa leta canke yikorera utwiwe agiye ahantu ikintu cyose ari ugutega amashi akabona ntashoboye kwigurira amavuta yo kwisiga yahora yisiga neza akimakiya akabona ntashoboye kuronka ka gahuzu keza nk'uko yakigurira agikorera amafaranga uca usanga ari mu bwigunge budasanzwe kandi bobo ni n'iyo migambi aba- abanyagihugu basanzwe ikorerwa kenshi usanga itamugeraho abo nabo nibo bantu mbona nabona hanini bakeneye ubufasha bwo gufatwa mu mugongo kugira ngo bisange mu mutima babone yuko ibyabo byose bitarangiye abo rero nibusanga bamerewe nabi gusumba n'iyo migwi yindi turiko turavuga ariko ugiye kuraba mu mugwi w'abafashwa ntibaheza ngo bafate yuko bamerewe nabi gusumba abandi kuko ibirabwa muri hsr kugira bavuga ati uyu amerewe nabi gusumba uriya Mm.
ico i- ico ntikirimwo ico ntibakiraba
ntibakiraba kandi umuntu nubwo aba yarize ariko aba adafite akazi kamuha umushahara wamutunga
Oya, aho ico gihe nti- ico gihe bamufata nk'impunzi isanzwe cyo kimwe n'iyo bavuze bati dufashe abatamakazi n'abatama dufashe abana bo munsi y'imyaka itanu n'utwo tuntu two kwiteza imbere ayo mantuzeye ayo ma ma- iyo myuga ntashoboye kuyijamwo yarize Eh, usanga nyene mu- mu bintu byose ata kintu na kimwe eh, gishoboye kumushira imbere none se jackie baramuheza kandi ashobora nawe kuba iyo myuga nubwo aba yarize afite amashuri ariko aho ngaho noneho aba arimo gukoresha amaboko ye iyo myuga ntabwo ari ukuvuga ko yamunanira kuki we bamubuza kuyijyamo
nta n'umwe aba amubujije Mm.
hariho ibintu byinshi abantu bize usanga bo nyine ashobora no kubyikumiramo Mhm.
Aye, akabona nk'umurimo akavuga ati je uyu murimo narabaye kiniki je sinowu- sinowukora Mhm. Yaba ari ugahita ibyo.
usanga iwe nyene arikumiriye kuja kugenda kwiga eh, gu- gushona Mhm.
eh? ufise nka nivo ya kaminuza ukavuga ati je ngiye gucara ahandi ntibikunda hari igihe ugira uti hako ngira ivyo nopfuma nemera nkicara ngapfa Mhm.
Eh.
ntabwo byoroshye Ye- reka twakire na pasikazi uranyumva
ndabumva ye urahagana he
ndi mahama mu Mm.
mpande ya mahama ye urakoze cyane kuduhamagara rwose Ah, wowe hari igitekerezo wifuza kuba wageza ku bakurikira radiyo ijwi ry'amerika
igitekerezo ndagifite nashaka kubabwira nk'ubuzima bu- buri hagati y'abakenyezi bafite imyaka mi- kure- mirongo itatu kuzamuka hagati ya mirongo ine n'itanu Mhm.
Aba- hari igihe hano mu nkambi kubera ubuzima bwabo usanga abakenye- abakenyezi bafite nk'imyaka mirongo itandatu Mm.
bo bo bafashwa bafite ibibafasha ariko nk'abakenyezi bizanye bafite imyaka kuva kuri mirongo itatu kuzamuka ugasanga nta n'ikintu na kimwe bagira kibatera inkunga ugasanga bashaka nko kujya mu mashyirahamwe ugasanga imyaka yabo hari abitemerera bivanye ni- n'ikintu runaka baba bafatiyeho rero abo bakenyezi barafite ibibazo kuko nabo babura aho batura ibitekerezo byabo ibyiyumviro byabo rero ugasanga bahora muri bwa buzima bu- badashoboye kugira icyo biha cyane cyane nk'abakenyezi b'abirimizi abakenyezi b'abirimizi ni ukuvuga yuko hano mu nkambi adashoboye kugenda ngo agende inyuma y'inkambi ngo agende gupagasa hari igihe aba afite utwo twana ugasanga utwana twiwe udukweto baduhaye twarashize ugasanga ntagira gahuzu yambara ugasanga inzu yarabomotse urabona imbere batangira kubaka baba- bubatse amazu y'ibiti ntashoboye no kwisanurira inzu ugasanga mbese munahuriye no mu muhanda ukabona turiya muntu koko yaragowe ntafite cyepfo cya ruguru rero wagenda kubisambutsa ubishyikana imbere ugasanga uwo muntu n'igitekerezo cye ntabwo kiri ko kirumvikana rero ikintu twari ko turagishyikiriza nk'abantu twa- twaba twarashoboye guca ku ntebe y'ishuri tuvugira abatayigeze bayigeraho badashobora nabo batura icyo gitekerezo ni ukuri abakenyezi bari muri ibyo bihe byabo hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo itandatu nta kintu na kimwe kigira kibafasha nta n'umushinga uza uvuga utaba abantu ushaka kubafasha hariho abaza ngo nabo muri karitasi udakujije iyo myaka mirongo itatu mirongo itandatu turico Mm.
badashobora kugira ikintu na kimwe bagufasha rero ugasanga nk'iyo batangiye amasabune mwo mu bantu benshi Mhm.
ntashoboye kujya gupagasa udusabune akafata akayigurisha ijana n'itanu hagera igihe cyo kuyigura ugasanga abuze rya jana n'itanu ugasanga arinukira hari umuntu w'umukenyezi kandi hari igihe ugera muri icyo gihe aba akiri mu bihe bye ugasanga utwo bamuhaye kubera akenshi baba ari abirimizi aratugurishije aho kuvuga ati izi mpungure bampaye nta mafaranga bampanye yo kuzisesha u- ugasanga akenshi ahise agurisha bya bintu yahawe Mm.
kugira ngo nimba afite umwana nk'umwana w'imyaka itanu atahura kuri wa mutsima wa minsi yose wa minsi yose agahita agurisha imajene nk'umuntu ashobora kugurisha kotegi kotegi nimba yanayiteze ahita ayigurisha kugira ngo arebe ko ajya gusyesha ibyo bigori rero ib- ibintu by'abakenyezi bari muri ibyo bigero biragoye ikindi kintu gihari kirekire kiri nyine muri aba bakenyezi bamwe bamwe bizanye ni ikintu gifatira mu bintu by'uburaya ugasanga barifata nabi bivanye n'ibihe barimo ariko ugasanga yavuye nk'i Burundi ari umugore w'umupfasoni yiyubashye kubera ubu buzima arimo ugasanga ariho aremera kwitanga kugira ngo arebe ukuntu ya- yasana umwana wiwe ugasanga umwana ariga akabura aho akura ikaramu hari ukuntu ubu abajejwe kwigisha abana batanga ikaramu imwe iyo karamu imwe ikazamara umwaka ugasanga ni ibibazo wamuhaye agakweto agakweto ka- agakweto ko ntikamara na kabiri kubera aguma kazamukana kamanukana ntikamara na kabiri ugasanga umwana ari yaheba ishuri kubera atagira inkweto akazatahira za zindi ubwo rero ibibazo byo mu nkambi ni birebire ni birebire ngira ngo ntawabivuga ngo abirangirize ariko rino radiyo ni byinshi ni byinshi nibyo kuko pasikazi nk'uko bivuga ni byinshi Ah, iki kigero cy'abakenyezi uvuga ni ni Mm.
ibibazo biremereye cyane uravuga wowe ku bwawe ntabwo biheza Ah, twari tumaze mu kanya ko ha- kumva mu kanya ko hari abiheza akavuga jyewe narihaye nakoraga akazi aka n'aka narize amashuri yanjye mfite diporome zo hejuru ntabwo nshaka kujya kwiga umwuga w'ubudozi cyangwa se undi uri hasi wowe ku bwawe ntabwo biheza ahubwo bakeneye ubufasha none mu byo wabwira nk'ababa batwumva bakurikiye radiyo ijwi rya amerika ariko kandi bafite uruhare mu byerekeranye no kuba bafasha abakenyezi n'abigeme kuva muri ibyo bibazo wababwira iki
mbese nababwira ni uko nk'abakenyezi bo muri icyo kigero cyangwa abakobwa yuko habaho ibintu hari abasobanutsemo bagashaka kugira mu ishyirahamwe urabona nk'ibi bintu bagiye mu mashyirahamwe baba bashaka ngo gira icyo uzana nawe uhereho ngowe nk'akarorero umugore bamuhaye ibiro cumi by'ibigori ibyo biro cumi by'ibigori hari igihe agera kubifata yarabirangije cyangwa ubwo bu- amakoto akaba yarayarangije rero ikintu ku bwanjye nakora ari nk'icyo nshoboye nk'uko umbajije ngo ku bwawe ubona wakora iki n'icyo nashobora navuga ati ntihagire ishyirahamwe rikurikirana abo bakenyezi nka rya rindi rikurikirana abasaza cyangwa rikurikirana abana bizananye akaba n'iryo shyirahamwe rikurikirana abo bakenyezi bari muri ibyo bigero kuko nabo barashoboye harimo abasobanutse bafite imitahe cyangwa bakabona amahugurwa nkagenda amaze kujya mu mahugurwa menshi ariko mba mbona yuko bagenzi banjye babirimizi ari wa- uwavuye nko mu burundi acuruza atarize uwo yavuze kuko yize rero ndiho mvugira abatize abataciye mu ishuri ngo bayarangize baronke na diplome ariko hari uwize akaba azi gusoma no kwandika akaba azi no kuba yabona igishoro cyo kugira ngo acuruze yacuruza ariko akabura intango yo kugira ngo abone umutahe ni benshi turi kumwe pe ni benshi twa- tuba turi kumwe mu buhungiro ariko tubona yuko uyu muntu tuvuga uyu muntu arashoboye n'uwamuha ibihumbi mirongo itanu arashoboye turabona yuko ahera ikintu yadandaza akamarira umuryango ntahora ari wa muntu yama mu mirwazo mu mirwazo imirwazo nta n'aho izamukura bene abo bantu ni abakenyezi usanga bambaye ubusa rero turabona uwabaye umushinga uzi ukabafasha akabashingishiriza imishinga akabereka amahugurwa kuri ikintu ni- ikintu cyose ni intango cyangwa ikintu cyose ni ishuri uba waciyeho ndazi ko ku bwanjye n'umuntu yaha umuntu amafaranga igihumbi akamwereka uburyo agikoresha ndazi yuko cyamuteza imbere kikamukura muri bwa bukene kikamukura muri bwa bunyakamwe Mhm. Ye. twizere ko abakuri iki kiganiro bashoboye kuba baf- bagira icyo ba- batwerera muri iyo gahunda yo gufasha abakenyezi bari muri icyo kigero watubwiye hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo itandatu ko bazagira Na mirongo icyo ine bakora n'itanu.
mirongo ine n'itanu kuva kuri mirongo itatu kujyana muri mirongo gushika ine kuri n'itanu mirongo ita- mirongo itanu kuko abafashwa ni ababa bafite mirongo itandatu Mhm. Ye.
Eh.
twizere ko aha ngaba nabo hari uzajya- hari uzabibuka akagerageza kugira icyo abafasha kugira ngo nabo bave mu bwigunge kandi babone uburyo bwo kubaho ah, cyane cyane bakeneye ibintu by'amahugurwa mhm.
kuko umuntu umuhuguriye ikintu ukakimwereka Yee.
tuba twakunda guca umugani wacu tuvuga Yep.
ngo iki- ngo ku- ngo aho kwigisha umuntu icyo kuyirya uwo mwigisha kuyirobera Ye, n'abandi urakoze turabona yuko uwabereka inzira Mm.
bamenya na cya gihumbi uburyo bagikoresha Mhm.
wanashaka a- akajya ajya no mu isoko avuga ati ndafite iki gihumbi nimba nungutse ya mirongo ita- ijana Yego.
ndajya mirongo itanu yindi mirongo itanu ndayibika urakoze Kugira cyane ejo- urakoze cyane pasikaziya rwose iyi saha irashize nubwo nagira ngo mboneraho akanya ko gushimira madame uh, jacqueline kuba yafashe uyu mwanya jacqueline duwayezu umwe mu bashinzwe ingo n'imiryango mu nkambi ya mahama na pasikaziya nawe utubwiye ubuzima bw'abagore mu nkambi namwe mwese abadukurikiye abaduhaye inama n'ibitekerezo ndetse n'ibibazo mwifuzaga gusobanukirwaho nshimiye ku buhanga bw'ibyuma eh, fn utku na inosa kimenyi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenie mukankusi mugire ibihe byiza mwese mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika